Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin laba ta'an har'aa jalqabeera qindeessee anansi ni dhiyeessu immoo ani tigisti gammeeti gara dubbii ijoo. gareen atleetota Itoophiyaa ji'oota saddeettan darbaniif tapha olompikiitii qophii gochaati ture dorgommii jimaata har'aa godhame irratti milkii agarsiisuu jalqabeera olompikiin tookiyoo erga taphatamuu jalqabee torban guutus gama fiigichaatiin meetirii dhibbi saddeet dhibbi shanii fi kumni kudhan akkasumas dorgommiin maaraatoonitii fi atleetiksii kaanii torban lammaffaa fi dhumaa kana keessa geggeeffamuudha jira jaalattoonni bifa ispoortii kanaatis iji isaanii atleetota irra jira. hooggantoota fi ogeessota atleetota wajjin gara jaappaan imalan keessa immoo antanaan duraa olompikii irratti medaaliyaa warqii lama galmeessite pireezidaantiin federeeshinii atleetiksii Itoophiyaa atleet daraartuu tulluu takkaa qophiin jiru maal fakkaata jechuudhaaf kamisa kaleessaa bilbilaan jaappaan irraa haasofsiiseera.
walumaa galatti qophiin keenya gaarii ture egaa boru isa calqabaatti calqabna gaarii humna ta'a jennee yaadna boru calqabna jechuudha.
medaaliyaa meeqa eegnu barana garee Itoophiyaarra.
Bormeegaa kumna kudhanii calqabinsa calqabaati. Isarraa mee hoo rabbi fuula lolulchee mee borraa bilbiisii isarraa ka'e taasisti ma'aan hafe.
Daraartuun kaleessa kana natti himte egaan akkuma yaadde gareen Itoophiyaa guyyaa har'aa of kaleera. Fiigicha meetirii kuma kudhanii garee dhiiraatiin Salamoon Baraagaa injifachuudhaan medaaliyaa warqii argateera.
Baay'ee qaranii jiru dhugaa dubbachuu barbaachisa ji'a saddeettan kana keessatti gareen olompikiidhaaf filatame hundumtu atileetis jedhii leenjisaas jedhii hakiimiis jedhii ogeessas jedhii teeknikas jedhii sirraa sassaabe hojii gaggeessus jedhii hundumtu dhugaatti dhugaatti hojjetuunis baay'ee baay'ee baay'ee dhamanii jiru.
olompiikii baranaa jaappaan tookiyootti ta'uun isaa immoo garee kanaaf hiika addaa qaba jetti atleet daraartu tullu.
Akkuma beektu immoo jaappaanitti immoo immoo seenaa guddaa qabna seenaa sun immoo isa jaalatamaa isa guddaa atleetii kabajamaa shaambal biqilaa asitti bara kudha sagal jatamii afur akka asirratti warqee isa lammaffaa argateen beekama. Kana waan ta'eef nus immoo kabaja inni gaafsan qabu sana irraas immoo deebisuu qabna jennee walumaa galatti dhibba saddeet irraa amma maaraatoonii amma dandamaa ta'een maqaasaa maqaa Itoophiyaa. Waan gaariidhaan kaasuu qabna jennee tigaa kutannee kaanii irraa rabbi immoo rabbii fi kadhannaan uummata keenya nu biraa jiraatu jenneetti yaadna kanatu jira jechaadha.
Weerara vaayirasii koronaatiin walqabatees qophii ji'oottan saddeettan darban atleetonni gochaa turan keessatti dhiibba nama tokko jiraachuu an ibsitu. Atleet daraartuun calalliin dandeettiin atleetotaa ittiin gamaagamamu yeroo sadii hoggaa gaggeeffame keessatti calalliisan keessa qorannoo godhameen. atleetonni namni tokko vaayirasii koronaatiin qabamu isaanii beekamus amma garuu hundumtuu fayyanii dirree olompikii kanarratti argamuu isaanii gammachuu guddaa ta'us ibsite.
Kubbiin koronaa yookaan immoo dhiibbaan koronaa xiqqaadha jedhee kan laalamu miti akka laayyeetti kan laalamu miti bakka guddaa qabate akkuma kun immoo Itoophiyaa duuba oduu ta'een egaa addunyaa irratti kan ta'edha. Garuu dheengaddas kan warri galan kan isa warri galan immoo koronaa irraa laalamanii bilisa isaanii jiru. Kun immoo wanna guddaadha nuuf Itoophiyaaf wanna guddaadha keessattuu yeroo hunda wal dorgommii gaafa seenan kan isa wal dorgommitti seenin mirmaraa isaa fudhatu. Amma ammaa wanni jiru haalli jiru gaariidha. Waaqa wajjin gaarii ta'a jennee yaadna garuu dhiibbaan koronaa baay'ee qophii irrattis akkas fedhanii boraas wanna xinnaadha jennee wanna laallu miti jechaadha. Keessattuu karaa atileetitiin warri qabamee jiraa turaniyyuu. Haa ta'uyyuu malee isarraa immoo bilisa baanii gara ispoortiitti yookaan immoo gara wal dorgommiitti deebi'anii turanii amma garuu garatti gara jaapaanitti gaafa dhufnu kana ijoolleen keenya inni baay'een isaanii hundi hunditu akkuma hunduu jechuu dandeenya guutumaan guututti bilisa jiru gaafa wal dorgommiidhaaf qophiidha
jechaadha. Atileet Daraartuun fiigicha odoon dhaabin dura Olompikii afur irratti hirmaatteetti. San keessaa lama mootee medaaliyaa warqii fudhatte yeroo tokko sadaffaa hoo tokko immoo afuraffaa taatee xumurte dubartii atleetii afrikaa yeroo duraatii shaampiyoonaa olompikii ta'uudhaan seena galmeessiteessi yeroo ammaa kana hooggantoota atleetota itoophiyaa soddomii shan qabatanii olompikii tookiyoo irratti argaman keessaa takka ta'uu ishiitiin muuxannoo saniin atleetota qarqaaruu hoogganuun maal akka fakkaatuun ishii gaafadhe.
inni guddaani inni guddaani. Waa'ee dhiphistee waa'ee kee duwwaa laalu miti waa'ee kee duwwaa waa'ee maatii kee duwwaa laalu miti nu waan as geenyeef waan uummanni nu qarqaareef waan uummanni nu bira dhaabbateef waan uummanni nu jalteef as geenye. Kana waan ta'eef waan har'a as gahuun kee kun waa'ee uummataati waa'ee biyyaatii waan ta'uuf waa'ee biyyaa immoo si dura ta'uu qaba waan waan hundatu si durallee maatii kee hundarree maaluma kee hundaa dura ta'uu qaba. Kana waan ta'eef biyyi yoo jiraate immoo atis hin jiraata. Uummanni yoo jiraate illee hin jiraata. Nageenyi jiraate illee hin jiraata. Egaa garaagarumsaas garaagarumsaas gaafa moo hooggantu hunda isaanii hoogganta. Hunda isaanii bakka buuta. Alaafinni isaan hundaayyuu sirra jira. Kun egaa garaagarumsi qaba jechuudha. Gaafsan gaafa ofii doggomsan dhuunfaa keetiin egaa isa waan amma dandeechisu itti nu taata. Har'a garuu jara kana inni hooggantaa hoogganuu jechuun immoo warri soddomi shanan kun hunduu si jira jiru jechuudha. Innaa kana kana hundatti immoo iyyuu bakka bu'ummaan isaanii yookaan immoo rispoonsabilitiin isaanii sirra jira jechuudha. Kunis baay'ee ulfaatadha. Garaagarummaan isaa baay'ee addaan jira jechuudha gabaabumatti. Beekumsa qabuun. Nyuun qabuun muuxannoon qabuun biyya qarqaruun immoo anaaf immoo carraa biraati. Carraa biraa immoo gara biraa kennee immoo amma hin danda'amne yeroon qabuun muuxannoon qabuun biyya koo qarqaruun koo anaaf gammachuu guddaadhaati carraa guddaadhaati.
Atileet Daraartuu Tulluu galateeffachaati. Atileetiksii keessaa hoobaan immoo bifa ispoortii kanaan dura Itoophiyaan Olompikii irratti ittiin hirmaattee hin beekneen yeroo duraati calallii darbuudhaan seenaa hojjete dargaggoo Salamoon Tufaati. World Teekwaandoodhaan atileetota hirmaatan kudha jaha keessaa torbaffaa bahuudhaan diippilooma argateera Salamoon. Kaleessaa gara biyyaa akkuma deebi'eenan bilbilaan isa dubbise.
Itoophiyaa yeroo jalqaba afaan qofatu darbee maataaraa kan Jaappaan irratti wal dorgommii kiiloo xiyyataniin immoo maayinas fiifti kiiloo giraamiidhaan akka addunyaatti nama kudha jaha qofatu darbaa. Rankii sanarraa nama tokko waaqa jaha hin jiru addunyaa irratti daayireektii darbu Olompikiin darbu ani immoo Afrikaa bakka bu'ee Afrikaa irratti maataaraa san darbeetiin gara Olompikii galee raankii Olompikii kanaan hojjetame irratti. kuwaa sadaffaan jiru nama kuwaa jaha keessaa.
Hayyeegaa baga gammaddee ispoortii kanaan hirmaachuumtu qoftu waan guddaadha. Mee muuxannoo kee waan argiteerraa Olompikii egaa dirree guddaadha. Dirree ispoortii guddichaa atileetonni yaadanii hawwanii irratti hirmaatanii waan kanarraa baratte nutti.
Ispoortii kanaan garuu wal dorgommii Afrikaa maataaraa yeroo hin dandeenye waggaa baay'ee darbuu hin danda'amne ture amma immoo ani waggaa saddeetiin booddeen darbee. waggaa baay'eetti waa baay'ee barumsa hunda waa hojaa waa hunda bakka akka hojaa kiyyaa ganama galgala torban keessatti guyyaa jahan nan hojjaa ganamaan ganamaaf galgala isaa agas jahan nan hojjaa guyyaatti qofa. Innaa wanna baay'een itti abee Olompikii nan darba jedheen waggaa kana hunda itti fixee inni naa milkaa'ee amma bakkee kana abbachuu kiyyaaf biyyatti illee alaabaa ishii bakkee sanarratti kaasuun akka atileetiksiitti achirratti walqixa ta'uun baay'een gammade. Achirratti hirmaachuu bicha odoo hin ta'in qalbii fiduu keenya immoo gammada biraa lammaffaa nu ta'ee jira. Dippiloomaa torbaffaan ba'ee dorgommii tokko achirratti moo'uu jechuun wanna guddaa tokko yoo moote qalbiin kee ol ba'a. Ani tapha sadiin go'ee achirratti dippiloomaa qabeen dhufee yeroo duraatti Itoophiyaaf dippiloomaa fidee baay'ee gammade.
Hayyeekaa Salamoon yeroo biyyatti simatamtuu dippiloomaa kee qabattee suuraawwan warraa fi deeggartoota kee wajjin kaate amma karaa feesbuukii ilaalatiin jira. Asii wajjin dippiloomaa qabatanii mul'atan. Haadhatee natti fakkaatanii. Ammam gammadan isaan?
Ee haatitii haatitii baay'ee gammadde. Kanaan dura akka beekamutti obboleettiin lamaan biyya Olompikii irratti hirmaatanii hin deemtee simattu baay'ee. Baay'een gammadaa ture. Anillee nan yaadaa ture. Akkanatti odoo na simatte bu'ee nan yaadaa ture duraan. Mastootti Tufaa jedhamti takka beebiin Olompikii irratti hirmaattee takka immoo Landan maaraatoonii kuma lamaaf kuma torba irratti isiitu sa'a guddaa argattee Tigis Tufaan Riyoo Olompikii hirmaatte. Landan maaraatoonii mo'atte kuma lamaaf kuma torba. Olompikii sadii ijoollee sadii qopheessite jechuudha.
Dargaggoota lamoon dadhabbiirra jirta reefu biyya geechee dorgommiirra yeroo kennu kennu keetiif ulfaadhu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataarraa kanumaan raawwata anis sirba ayyalaa nugusee atileetota faarsu kana isin affeerraan qophii labataarraa xumura torban sagantaa biraatiin mata duree biraatiin walitti deebinaa ani tigisti gammeetii nagahan. Shoo!